iri ni ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika itanga ibiganiro byayo by'igitondo mu kirundi n'ikinyarwanda ni saa kumi n'imwe n'igice i kigali n'i bujumbura muri kumwe na thomas kamirindi abaduteze amatwi mwaramutse neza turatangirira ibiganiro by'iki cyumweru ku makuru arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo ikaze ku ijwi ry'amerika duhere rero ku makuru
urakoze thomas muramutse nshuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye umugwi w'abagwanyi mu gihugu cya niger boko haram cya nigeria waragize ibitero mu gisagara cya maiduguri kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya nigeria ejo kuwa gatandatu bica abantu mirongo ibiri na batandatu umunsi umwe inyuma y'uko perezida mushasha wa nigeria muhammadu buhari arahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu igitero cya bombe c'umwihevyi ku musigiti cyahitanye abantu cumi n'umunani amasaha make y'inyuma y'uko amagrenade aturikiye mu mazu yo muri ico gisagara abantu batari bake barakomeretse muri ivyo bitero perezida mushasha w'igihugu cya nigeria muhammadu buhari yarahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatanu aho yemeye kuzimanganya uwo mugwi boko haram igitero mu gisagara cya maduguri umugwa mukuru w'intara ya borno cyabaye amasaha make nyuma y'uko abagira iterabwoba mu mugwi boko haram bagize igitero cya bombe mu kibanza cyariko kiberamwo ubugeni cy'ahitwa tashan alede ku birometero amajana abiri na mirongo irindwi umuntu avuye mu gisagara cya maiduguri maiduguri nicyo gisagara kinini cyane mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya nigeria icyo gisagara kibamwo abantu miliyoni zibiri muri bo ibihumbi amajana n'amajana by'impunzi indege za kajugujugu z'igisirikare cya siriya zarateye amabombe mu bice biri mu minwe y'umugwi islamic state mu gisagara cya aleppo ejo kuwa gatandatu mu vyatumye abantu mirongo irindwi n'umwe abandi batari bake bakomereka benshi muri bo abasivile ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu cya siriya rifise icyicaro mu gihugu cy'ubwongereza syrian observatory for human rights rikurikirana ubwicanyi mu gihugu cya siriya ryamenyesheje ko abantu mirongo itanu n'icyenda bishwe bose muri bo abagabo mu gitero c'indege z'ingwano ku isoko yarimwe abantu benshi mu gisagara ca al bab mu gice ca aleppo abantu cumi na babiri barishwe mu gice c'igisagara ca aleppo kiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi ca shaa intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu mu gihugu cya siriya stefan de mistura yatangaje gutera amabombe ku kibanza cy'isoko kirimo abasivile byotegerezwa kwiyamirizwa bikomeye n'amakungu yamenyesheje ko atawe bisabira ko igisirikare kigwanira mu kirere cya siriya kigira ibitero ku butaka bwaco mu buryo butarobanura mu butumwa kuri twitter umugwi islamic state waremeje igitero co mu gisagara ca al bab mu kuvuga ko ari ubwicanyi bukomeye cyane bwakozwe n'igisirikare cy'igihugu cya siriya ishure kaminuza ya wikita iragandariye abdul abdujale alabash umunyeshuri w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri umwe muri b'abantu bane baherutse guhitanwa n'ikibombe cyatewe ku munsi wa gatanu ku musigiti wo mu buseruko bw'ingoma ya arabiya saudite umunyeshuri yiga kuri kaminuza ya Kansas muri leta zunze ubumwe za Amerika yaguye mu gitero cagirizwa umugwi witwa Islamic uh, State uwo nawe akaba ari nawo wemanga ikindi gitero cari cabaye mu ntango z'uku kwezi cahitanye abantu bashika kuri mirongo ibiri n'umwe bariko barasenga mu gisabisho co ku munsi wa gatanu abandi batari bake barakomereka naho bamwe mu burongozi mu nzego zo gucungira umutekano mu ngoma ya arabiya saudite bemeza ko ico gitero bari bagifubije umwe mu babibonye we yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press ko uwadometse ico kibombe ariko ari rukwako n'abacungereye umutekano b'abasivili umunyeshuri nawe akaba yari muri bo abantu mirongo ibiri n'umunani nibo bamaze guharugwa nk'abahitanywe n'umwuzurira uvuye ku mvura y'isegenya imaze hafi indwi irwa muri texas no mu maleta yegereye nka oklahoma kuri uyu munsi wa gatandatu abantu bashika mirongo ibiri n'umunani akaba aribo bamaze kumenyekana mu bamaze kuhasiga ubuzima ubu intara nyinshi zigize leta ya texas nk'igisagara cya houston zikaba ziri mu bidengeri vy'amazi ibigo bijejwe ivyo gucungera ibihe biguma bitangaza ko intara zegereye igisagara ca Dallas Fort Worth zishobora kugwamwo imvura y'igihuhusi umwanya uwo ari wo wose ivyo vyatumye perezida wa amerika barack obama atangaza ko ico ari kiza cateye muri leta ya texas aca anategeka ko iyo leta yoronka imfashanyo itanzwe na leta zunze ubumwe za amerika igitangaje ni uko iyo leta ya texas yari imaze igihe atama ry'imvura rihakorokeye abakurikiranira hafi ibintu bakaba bavuga ko bizofata umwanya muremure kugira ngo amazi y'ibiyaga n'inzuzi zuzuye bisubire hasi leta
mugenzi wacu urakoze ku makuru tugejejeho muracyumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rw'abanyarwanda
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko
ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kiri imbere kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kibagezwaho buri cyumweru guhera isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu za mu gitondo kugeza isaa kumi n'ebyiri kuri radiyo ijwi ry'amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo iri ni ijwi ry'amerika nshuti bakunze b'ijana na kane n'ibice bitatu fm twongeye kubaramutsa uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mugezwaho n'umuryango ejo nyamuhande z'urubyiruko ejo yufu eko uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo cy'umubare w'abana b'abakobwa ugenda ugabanuka uko bakomeza kwiga bagana mu bindi byiciro bitandukanye mu mashuri yisumbuye na za kaminuza ese iri gabanuka ryaba riterwa n'iki tugiye no kurebera hamwe byinshi ku by'amateka avuga ku myigire y'abana b'abakobwa ku isi ndetse no mu rwanda twifashishije amwe mu makuru nk'uko bitangazwa n'ibyegeranyo bitandukanye bamwe mu banyarwanda batandukanye nabo bafite uko babona intandaro y'iri gabanuka ry'umubare w'abana b'abakobwa muri ibi byiciro by'amashuri kuri iki kibazo mu gihugu ibi byose byose tutibagiwe namwe mwatwandikiye ubutumwa bwanyu nibyo tugiye kurebera hamwe kuri mikoro ndi umuziranenge nicole mfatanyije na mugenzi wanjye rindiro maxime iki kiganiro kikaba gihagarariwe na hoje niyigena tukaba twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro
suku kwimakia ahugomba ndibize ndimo ndashaka umugati bebi bebi yo suku kwimakia ahugomba ndibize ndimo ndashaka umugati Eh, oyo
eyo ni mico the best nkora afrobeat original nkurikirana ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru stain touch
reka dutangire ikiganiro rero twumva umubare w'abana b'abakobwa uko wifashe n'iki byegeranye na bimwe mu bushakashatsi bivuga kuri iri gabanuka ni mu nkuru ya mugenzi wacu mizero crispin afatanyije na hoseline umugwaneza kuva kera mu rwanda umukobwa bamwitaga nyampinga umukobwa agatozwa cyane cyane imirimo yo mu rugo nko gukubura guteka no gucunda amata ariko abahungu bo bakagira imirimo mike nko kwasa inkwi ubundi bakajya ku mashuri uko imyaka yagiye ihita n'amajyambere akaza niko abakobwa nabo batangiye kujya bajya mu mashuri abanza ndetse baza gushyirirwaho za lise akaba ari amashuri abakobwa bashyirirwagaho barangije amashuri abanza nyuma bageza aho bashyiraho amashuri avanga abahungu n'abakobwa muri raporo dukesha ihuriro ry'amashami ya kaminuza y'u rwanda ivuga ko guhera muri mutarama bibiri na cumi na gatanu abanyeshuri biyandikishije bari ibihumbi mirongo itatu magana ane mirongo ine na batanu ubwo biyandikishaga abagera ku bihumbi bitanu magana cyenda mirongo itandatu nabo bari mu ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga ibihumbi bitatu magana ane mirongo inani na bane bari mu ishami ry'ubuvuzi n'ubumenyi bw'ubuzima ibihumbi birindwi magana atatu mirongo inani n'umwe bari mu burezi ibihumbi birindwi magana arindwi mirongo irindwi n'umunani bari mu ishami ry'icungamutungo ibihumbi bibiri mirongo inani n'umwe bari mu ishami ry'ubukorikori n'ubumenyi rusange ndetse ibihumbi bitatu magana arindwi mirongo itandatu n'umwe bari mu ishami ry'ubuhinzi ubworozi n'ubuvuzi bw'amatungo aha muri rusange ku kigereranyo cy'ijanisha usanga mirongo itandatu na barindwi ku ijana by'abiyandikishije ari abahungu mu gihe mirongo itatu na batatu ku ijana ari ab'igitsina gore inkuru dukesha urubuga nkoranyambaga rw'igihe akadomo komu bivuga ko umujyi wa kigali ku bufatanye na kaminuza y'u rwanda ishami ry'uburezi byahuriye hamwe mu minsi ishize bakiga ku nzitizi zibuza umwana w'umukobwa kuminuza kuko ubu bakobwa muri za kaminuza n'amashuri makuru babarirwa ku bangana na mirongo itatu na barindwi ku ijana y'abanyeshuri bose umuyobozi w'umujyi wa kigali fideli ndayisaba agaragaza ko umwana w'umukobwa ahura n'inzitizi zirimo n'izishingiye ku muco zigatuma atangira amashuri abanza afite umwete ariko uko azamuka akagenda acogora aragira ati ikigaragara ni uko mu mashuri abanza mu myaka itatu ibanza usanga harimo abakobwa benshi nk'uko n'ubundi abanyarwandakazi ari benshi ariko uko imyaka igenda yegera hejuru abarangiza amashuri abanza n'abajya mu mashuri yisumbuye umubare uracyari mutoya akomeza avuga ko umujyi wa kigali uzakomeza gufatanya n'abo bireba bose kugira ngo inzitizi zituma umwana w'umukobwa atega ngo aminuze zikurweho umuyobozi w'umuryango transformation ministries wakoze ubushakashatsi ku myigire y'umwana w'umukobwa bishop rucyahana yavuze ko n'ubwo uburezi bw'umwana w'umukobwa bwateye imbere mu myaka icumi ishize agihura n'inzitizi zituma ataminuza yagize ati turacyafite urugendo rurerure kuko tukirwana n'imyumvire n'umuco wo kumenya ko umwana w'umuhungu adafatwa nk'umwana w'umukobwa n'ubwo amategeko n'ingamba z'igihugu zishyira imbere amahirwe kuri bombi akomeza avuga ko ababyeyi n'abayobozi mu nzego zose bakwiye gushyira imbaraga mu burezi bw'umwana w'umukobwa by'umwihariko muri za kaminuza ashingiye ku bushakashatsi butimbitse bwakozwe na transformation ministries bishop rucyahana avuga ko abana b'abakobwa mu ngo bakoresha imirimo idahwanye niyo basaza babo bakora ntibabona ibibafasha kwiga neza bitewe n'ubukene buri mu miryango yabo n'izindi mpamvu zitandukanye arakoze Crispin na Roseline dukomeje ikiganiro abanyarwanda nabo bafite uko babona uko umubare w'abana b'abakobwa ugenda ugabanuka iyo ugereranyije abarangiza amashuri abanza n'abarangiza za kaminuza bamwe mu barimu bigisha mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza kandi baratubwira zimwe mu mpamvu zibitera ni kuri mikoro ya mugenzi wacu Tabara Pacifique na Epaphrodite Ndungutse imibare yashyizwe ahagaragara na kaminuza y'u rwanda muri mutarama bibiri na cumi na gatanu igaragaza ko mu banyeshuri bose bayigamo mirongo itatu na batatu ku ijana ari bo bakobwa naho ubushakashatsi bw'umuryango transformation ministries bugaragaza ko umubare w'abakobwa babarizwa mu mashuri makuru na kaminuza mu rwanda ari mirongo itatu na barindwi ku ijana by'abanyeshuri bose
aha ni muri kimwe mu byumba by'ishuri bya kaminuza y'u rwanda ishami rya huye abanyeshuri bamaze kwicara bagiye gutangira ikizamini urebesheje ijisho uhita ubona ko umubare w'abakobwa ari muto ku w'abahungu bamwe mu banyeshuri twahahuriye bavuga ko inda z'indaro imyumvire y'abakobwa gushaka abagabo kureka ishuri n'ibibazo byo mu miryango ariyo mbogamizi ikomeye ku kwiga kaminuza n'amashuri makuru mu rwanda ku bana b'abakobwa abakobwa akenshi bakunda kugeramo hagati bagatwara inda bigatuma badakomeza kwiga iyo acishijemo hagati muri segonderi ahanini niho batwarira amada yavamo ubwo ngubwo umubare w'abakobwa urimo uragenda uragabanuka kandi abahungu n'iyo ateye inda arakomeza akiyigira nta kibazo iyindi mpamvu hari igihe umukobwa aba yaradindiye muri segonderi akarangiza segonderi kuri we yumva akuze akanywa agahita yigira kwishakira umugabo ibyo kwiga akabyihorera nanone ni uko n'ababyeyi nabo hari igihe babigiramo uruhare yarangiza akabona umwana w'umukobwa n'umuhungu akabona uw'umukobwa atanganya agaciro n'umuhungu akaba ariwe amahirwe cyane umuhungu akazamuka umukobwa ntazamuke mu masegonderi habamo gufavuriza abakobwa cyane bagafite no ku manota makeya pari raporo y'abahungu ariko noneho bageze muri kaminuza usanga ko amanota yo aba ari amwe bisaba kuba watsinze kuko n'abakobwa nabo bagira mbega ibishuko byinshi bahura nabyo bakaba bashukwa n'abagabo cyangwa se bakaba byabashora mu ngeso mbi noneho bagatwara nk'inda bigatuma biga badindira bityo ntibazamuke ngo bagere muri kaminuza n'igihe barangiza akumva ko akuze akavuga ati ntabwo nakomeza muri kaminuza agahita ajya kwishakira nk'umugabo mugabe ni umwarimu muri iyi kaminuza wabona inota fatizo ryo kujya muri kaminuza aricyo kibazo cy'ingenzi bishobora kuba biterwa wenda n'uko hari igihe wenda amanota bafatira kuza muri kaminuza bo batayagezaho kubera ko iyo bakoze ibizami bose bakora ibizami abantu baje muri kaminuza bakaba batuzafatira ku manota aya ngaya n'aya ubwo abaje baza bose badatoranyije abahungu cyangwa abakobwa bakwisanga muri kaminuza bakisanga umubare munini w'abahungu bari mu cyaro w'abakobwa wenda bishobora kuba bishoboka ko abakobwa ayo manota bafatiraho batayagezaho indi mpamvu wenda ni uko abakobwa bakirangiza za amashuri yisumbuye hari igihe baba bafite bafite ibitekerezo bikuze niko navuga kurusha iby'abahungu bagenzi babo wenda bagahita bajya gushaka kandi akenshi iyo bashatse bakiri mu myaka mitoya hari igihe bituma atakomeza kwiga naho nkunda imfura rosette uhagarariye umuryango w'abakobwa b'abayobozi muri za kaminuza girls leaders forum ntajya kure y'ibyo abanyeshuri bavuga ariko akongeraho ko guhenda kw'amashuri yigenga nabyo ari imbogamizi ikomeye mu by'ukuri amakaminuza arahenze mu rwanda murabizi mwese ku buryo nk'iyo abenshi batsinzwe kugira ngo akomeze kaminuza yiyishyurira amafamiye akenshi aba afite ubushobozi bukeya nayo ni imwe mu mpamvu ubona muri kaminuza hari umubare mukeya kubera ko uzasanga ko niba abana batsinzwe kuvuga ngo ujye kwishyura kaminuza ibihumbi magana ane magana atanu aya mama amakaminuza y'amapirive tugenda tubona biba bigoye meme nabo muri leta baragorwa kuko ariya mafaranga ya buruse murabizi ko uh, nayo ntabwo aba ari menshi cyane ariko niba uriyo uyafite aho uriga neza ibyo nabyo ugasanga ni kimwe mu bintu bitera abakobwa akavuga ati reka nishakire umugabo reka nishakire bizinesi nakora kwiga nzaba niga gusa minisiteri y'uburezi yo ibibona mu ndorerwamo yo gushaka abagabo uyu ni mukayiranga solange ushinzwe igenamigambi ry'uburezi abantu benshi ko babivugaho iyo umwana w'umukobwa arangije amashuri yisumbuye aba yumva yabaye mukuru ko ageze igihe cyo gushaka akenshi rero usanga imyumvire iganisha aho ngaho ko umwana w'umukobwa yabaye mukuru kwitabira za kaminuza nti- ntibizemo cyane nubwo bimeze gutya ariko u rwanda rugaragara nk'urwashyize ingufu zikomeye mu burezi bw'abana b'abakobwa hashyirwaho gahunda zitandukanye zo kubateza imbere
Yo, woman, get your money. Get your money. Go, woman, get your money. Gerageza wigire mama kimusore kazikurinze. Shungana n'ejo heza kuko shenge urashoboye mama. Shoboye mama. Shoboye mama. Shoboye mama. Urashoboye. Ese mukobwa ko numva buri gitondo buri mugoroba urira. Ese urizwa n'ibibazo bisanzwe cyangwa n'ibyifuzo by'umutima ejo bundi mvuye mu kazi ntashye nagusoze muri iri dirishya wenda kurinyuramo bitewe n'imodoka yari iparitse hanze uciye ureba ibiganiro by'imideri mbona bigutera agashyari abarigani basinini he wumani gacuma gerageza wigire mama kimusore kazigurinze shingana n'ejo heza kuko shenge urashoboye mama Shoboye mama, shoboye mama, shoboye mama, urashoboye. Young sisters, big sisters, bukeye neno hili, you look so pretty girls, but you not wallet slaps. Nijoro nasohotse, nicara hafi y'abanywanyi bawe. Ese mama ni kuriya bakobwa basore badufata, ngo bari bazi neza shenge ko ukeneye udufaranga duke. Comment on peut poser avec cette jolie meuf-là Ça me fait mal au cœur attendre ces gens parler comme ça. Hey girls, be yourselves. Hey girls, get yourselves. Girls, get your money. Hey woman, get your money. Gerageza wigire mama kimusore kaziguritse. Shingana n'ejo heza kuko shenge urashoboye mama. Shoboye mama. Shoboye mama. Shoboye mama. Urashoboye. To be a woman is a gift. So go for it and get your money. Hey, woman, get your money. Comment on peut poser avec cette jolie meuf-là Ça me fait mal au cœur attendre ces gens parler comme ça. Gerageza wigire mama kimusore kaziguritse. Shungana n'ejo heza kuko shenge urashoboye mama. Urashoboye mama. Urashoboye mama. Urashoboye mama. Urashoboye. Gerageza wigire mama kimusore kaziguritse. Shungana n'ejo heza kuko shenge urashoboye mama. Urashoboye mama. Urashoboye mama. Urashoboye mama. Urashoboye.
nyuma y'ibi bitekerezo by'abari muri kaminuza ndetse n'ibindi bitekerezo twagiye twumva byabanje kuri iri gabanuka ry'umubare w'abanyeshuri b'abakobwa ukuntu uko bagenda bigira hejuru kandi riraje ishinga abarezi mu nkuru ya Caroline Uwizeye na David Hitimana baratugezeyo ikiganiro bagiranye na Solange Mukayiranga ushinzwe gutegura gahunda y'uburezi muri Minedik nitwa mukayiranga solange nkaba ndi umuyobozi mukuru w'igenamigambi ry'uburezi Ah, uyu munsi muri za kaminuza umubare w'abahungu turi kuri mirongo itanu na gatanu ku ijana naho abakobwa ni kuri mirongo ine na gatanu ku ijana naho muri segonderi abahungu dufite mirongo ine na gatandatu n'ibice bibiri ku ijana naho abakobwa twaba dufite mirongo itanu na gatatu n'ibice umunani ku ijana
nubwo iyo mibare muyifite ariko birumvikana ko nyine aba- abakobwa bari hasi abahungu bakaba bari hejuru Ah, ni iki bijya bibangamira mu ireme ry'uburezi
Ah, ah, aho tubibonye koko imibare ari mitoya ni muri za kaminuza maku- ishuri makuru na kaminuza Ah, icyo bibangamira ku ireme ry'uburezi muri wumva ya mahame y'uburinganire ntabwo bayagezweho uburinganire umuhungu n'umukobwa bagomba kwiga kandi bakanarangiza iyo agarukiye kuri segonderi gusa ntakomeze na kaminuza hari icyo igihugu kiba kiri guhombaho uretse ihame ry'ubure- ry'uburinganire riba ribangamiwe hari n'iterambere ry'igihugu riba riri kuburamo uruhare rw'umwana w'umukobwa
mufata izihe ngamba kugira ngo nabo babe babasha kuzamuka
Ah, mbere na mbere nababwira ko hari politiki y'uburezi bw'umwana w'umukobwa yashyizweho muri bibiri n'umunani uyu munsi ikaba irimo kuvugururwa ariko bimwe mu bintu by'ingenzi yashimangiraga twavuga nk'ibintu bitatu hari access u- u- u- u- ko buri wese yagira uruhare ku kwiga yaba umuhungu yaba umukobwa kandi iyo access akaba ari kuri levels zose guhera muri primaire segonderi n'amashuri makuru hari kwiga kandi akagumamo ari ibyo twita retention hari noneho no kwiga kandi ag- agakomeza akarangiza kandi akaba yanakomeza ni ukuvuga ngo ibyo bintu bitatu iyo tubigezeho iyo ni imwe mu ngamba zikubiye muri iriya politiki dufite kandi nanone igenda ivugururwa bijyanye n'igihe ndetse n'ibyo dukeneye kongeramo dufite igenamigambi ry'uburezi aho dushimangira n'ubundi bwa buringanire aho bu- bigaragarira ko twita ku mwana w'umukobwa hari amafara- hari bije igenewe igikorwa cyo kwita ku burezi bw'umwana w'umukobwa dufite umukozi muri minisiteri y'uburezi ushinzwe uburezi bw'umwana w'umukobwa agakurikirana ese hariya hasi bimeze bite mu mashuri tukamenya uyu munsi uko duhagaze ese inzego z'ibanze dukorana uburezi bw'umwana w'umukobwa barabukurikirana gute kandi minisiteri y'uburezi none ikorana n'izindi minisiteri zibishinzwe hari nka mije prof turakorana hari gender monitoring office nabo bakurikirana ibijyanye no kureba uko ihame ry'u- ry'uburinganire bishyirwa mu bikorwa ibyo byose rero mu bufatanye n'izindi nzego tubasha kugira icyo dukorera abana b'abakobwa Maxine ndabona Nadine w'amahoro rero na shyaka muri se bahageze reka tubahe umwanya batubwire ibiri muri aka gaseke batuzaniye muri aka kanya birakwiye nadine karibu muri studio
basuhuje abakunzi b'ikiganiro ejo uyu ni wa mwanya mumaze kumenyera ko tubasomera ubutumwa bw'aba batwandikiye ubutumwa tugiye kubagezaho bwiganjemo ubwavuye mu kiganiro ejo cyatambutse mu cyumweru gishize aho cyagarukaga ku mutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari uburyo uhungabanya urubyiruko rwo mu rwanda amori watangira udusomera bumwe mu butumwa bw'abatwandikiye urakoze nadine ubutumwa duhereho ni ubwa ndayisenga werarise uri mu karere ka huye yavuze ko umutekano muke wo mu karere k'ibiyaga bigari ubangamira inzego zitandukanye z'ubuzima bw'abaturage yasoje yibutsa urubyiruko ko rwafata iya mbere rukarwanya ikibaho kiva kikagera bubaka ejo hazaza h'ibihugu byacu urakoze cyane werarise kuri ibyo bitekerezo byawe david mizero yagize ati mukomeze urugamba rwo gufasha urubyiruko kwiyubakira ejo hazaza hazira ikizinga david urakoze kandi twizeye ko namwe abakunzi bacu muzadufasha kugera ku ntsinzi yarwo naho wili yavuze ko ubu amasomo ye n'abandi bigaga i burundi yahagaze bitewe n'umutekano muke uharangwa muri iyi minsi uwitwa papa messi yagize ubutumwa nk'urubyiruko aho yavuze ko kugira ngo ube umugabo uhamye ubikura mu busore bwawe naho ngo igihe bugupfiriye ubusa ejo hawe naho haba habi papa mesi turagushimiye kuri izo nama ugiriye urubyiruko naho dukundane samuel umunyeshuri muri college betel mu ruhango yavuze ko ikiganiro ejo ari cyiza ku rubyiruko kuko bakuramo inama zitandukanye zabafasha ubutumwa bw'uyu munsi reka tugusoreze ku bwanda yizigiye ezekiel uri mu karere ka ruhango yavuze ko ari umukunzi w'ikiganiro ejo cyane ariko anongeraho ko urubyiruko rukwiye kumva ko rufite ijambo n'ubushobozi bubaremera ejo hazaza heza
ubutumwa bwari bwinshi ariko ubwo tutasomye tuzabuheraho ubutaha kandi twongeye no gushimira abakomeje kuduha ibitekerezo ndetse n'aba baduhamagaye harimo nzeyimana jean bosco nzwinimana geredi ndetse na valentina uherereye i kanombe gusa twanashimira namwe mwese muri hirya no hino muba mutwereka ko ikiganiro ejo mwagikunze yaba ari abaherereye i burundi bugande ndetse no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo tunongeye no gushimira mwe mwese mudahwema kuduhamagara cyangwa muba mwatwandikiye muduha ibitekerezo n'inyunganizi mu biganiro biba byatambutse turabashimye cyane rwose mbere rero yo gusoza reka mbibutse uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu aho mwatwoherereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani umunani gatanu gatanu kane gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri na kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu naho imeri ni ejo yuti eko mu magambo afatanye arubazi gmail akadomo komu ndetse n'abakoresha facebook mwaduha ibitekerezo ugiye ahashakirwa ukandikamo ijambo ejo yuti eko ubundi ukadusangiza ibitekerezo byawe naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse hari uko wabigenza uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse wajya ku rubuga rwacu ari rwo www akadomo ejo youth eco akadomo
nadine na shyaka barakoze cyane kuri ubu butumwa bw'abatwandikiye tubibutse ko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu ndasubiramo nimero zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe rimwe mirongo ine na gatanu cyangwa se ukohereza ubutumwa bwawe kuri facebook wakwandika ku rukuta ejo yufu eko ukohereza ubutumwa bwawe ukaba kandi watwandikira kuri imeri yacu ejo yufu eko arobazi gmail puwekomu nshuti mwarimu dukurikiye rero tukaba twabibutsa ko twaganiriye ku kibazo cy'umubare w'abana b'abakobwa ugenda ugabanuka uko bakomeza kwiga bagana mu bindi byiciro bitandukanye mu mashuri yisumbuye na za kaminuza twanaboneye hamwe kandi uko amateka agenda avuga ku myigire y'abana b'abakobwa yaba ku isi ndetse no mu rwanda twifashishije amwe mu makuru nk'uko bitangazwa n'ibyegeranyo bitandukanye twanumvise na bamwe mu banyarwanda batandukanye bafite uko babona intandaro y'iri gabanuka ry'umubare w'abana b'abakobwa muri ibi byiciro by'amashuri kuri iki kibazo mu gihugu nshuti bakunze ibi kiganiro ejo nyina mu mpande z'urubyiruko rero iki kiganiro cy'uyu munsi tugicumbikiye aha kuri mikoro mukaba mwari kumwe nanjye rindiro maxime hamwe na mugenzi wanjye umuziranenge nicole tukaba tubifurije amahoro n'amahirwe muhaye mu ruronka aho muri hose munogerwa na gahunda radiyo ijwi rya amerika ikomeje kubagezaho caho caho muri ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi Yeah. cyane ko ari twe dufite iya mbere mu kubaka ejo atubereye ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo
muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo ntikibacike
dusangire ijambo dusangire ijambo iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro cyacu cy'umunsi kidasanzwe dusangire ijambo twaganiye na musenyeri gervais banshimiye busa akaba ari we mukuru w'inama nkuru y'abasenyeri mu burundi akaba yagize icyo avuga kuri ibyo bibazo byose mu tega amatwi icyo kiganiro ingingo twashikirije muri iyo nama ya mirongo ibiri na gatandatu mu kwezi kwa gatanu ubwa mbere ni uko dushimira amakungu duhereye kuri eh, mubyeyi wacu papa yadusabiye n'amakungu yose amariko aratwitwararika akaduha n'impanuro hanyuma icya kabiri ni uko eh, twerekana yuko na ekereziya katolika ya amerika iragerageza gutanga izo mpanuro kandi impanuro nkuru akaba ari iyo yuko dusaba yuko abo bose begwa n'ikibazo boza baramenya kwicara hamwe ntihagire ikibazo na kimwe batinya kwicarira kandi ntihagire n'umwe yikura muri ibyo biganiro icya gatatu twibutsa yuko intwaro rusange twahisemwo yo gufasha kugira ngo eh, tugumye ingendo y'amahoro no gusubiza hamwe eh, ko ari intwaro rusange ishimikiye ku migambwe myinshi kandi yuko muri iyo ntwaro rusange inzira yo guhindura inzego ari inzira y'amatora ko rero twebwe dushigikiye iby'amatora ko dusabye n'abakirisitu yuko hageze gutora boheza bakazogenda gutora neza batatinye igitsure eka bagatora nyene nk'abana b'imana hanyuma rero tukaboneraho twishyura ku kibazo twari twaregetse cy'uko ah, basaseredoti tubonye ingene aho ibintu bigeze n'ingene bariko barakora ubutumwa bwabo ibyo bariko barakora bihakwa guca kubiri n'ubutumwa bwabo bw'uko ari abantu babwirijwe guhuza abantu ibivuye mu byo bariko barakora bikaba ibintu binywanisha bidaheza ngo bihave biza biracanishamwo abantu turahava rero tukahoza nabo bose bariko baraburira eh, muri iyi myiyerekano iri mu induru eh, nabo bariko baraburira mu mu buhungiro tugaheza kandi dusaba yuko abarundi ahubwo boreka kuza baraterana ubwoba boheza bakaza barengengana kugira ngo eh, tubandanye dutera imbere muri iyo nzira eh, y'amahoro no gusubiza hamwe tugasaba rero abakristu yuko boshishikara bokabanda ko mu gusa gusenga imana basabira uburundi amahoro eh, mazima muri iryo tangazo mwateye akamo kavuga ko abantu bose bakoresha igikenye canke ubugizi bwa nabi canke eka inguvu bashobora kuba bobo bi- babona ko bariko baratsinda ariko intsinzi nyayo mwavuze ko iva mu biganiro eka no kwitonda no kurekuriranira Eh, ako kamo mwateye muri iki gihe hari imyiyerekano ikomeye cyane rwose kandi n'abapolisi batana mu mitwe n'abagira imyiyerekano muribaza ko ako kamo bahava bagashira ku mutima twebwe dukora ubutumwa nk'uko imana ibidusabye yuko twabukora mu bisigaye tukaguma twizera ubukomezi bw'imana hariho ibyo twebwe tudashika ko buno nyene mugabo tukamenya yuko ubukomezi bw'imana buhava bukabishyigikira ngumbure ikitabaye uyu munsi kikazoshobora kuba ejo kuko imana ibandanya ikora muri mutima wayo uko niko kwemera kwacu mugabo kandi icyo ikindi nokumenyesha ni uko twebwe twifuza cyane cyane ko bomenya kuza baricarira ibibazo by'ukuri aho kwicarira inkurikizi z'ibibazo kuri twebwe nk'iyo bya manifestation iyo myiyerekano nkumbura ishobora kuba ari inkurikizi y'ikibazo bokwicarira rero ikibazo c'ukuri kugira ngo inkurikizi nazo ziheze rero zijana naho mwateye akamo uh, musenyeri jeve bashimiye ubusa agasaba ko amatora yobandanya ikamugatumira abanyamigambwe bose n'abakristo bose bakitaba ayo matora ariko muravuga ko ibi- igikorwa mwari mujejwe kijanye n'u- n'itunganywa ry'amatora mwakivuyemwo ivyo bintu ntibitandukanye oya ntibitandukanye na mba kuko twebwe igikorwa cy'amatora ni igikorwa kinini cyane hariho nk'inyigisho twagiye turatanga kandi n'ubu tubandanya dutanga zerekana akamaro k'amatora ni ibyo twita education civique kurera abenegihugu kugira ngo mu nzira ya demokarasi bamenye ko amatora ari ikintu cyiza cyane kandi boza baracitaba kuko utakitabye atorerwa n'ubundi atorewe n'ubundi ngumbura mutorera eh, abarongozi atokwipfuza icyo ni education civique hari ikindi gikorwa cyerekeye observation ni ukuvuga ngo baza gucumbika amatora bakaraba ingene biriko biragenda ko ataba ariko baragomba kwiba abandi no kurenganya abandi ni igikorwa gikorwa n'abalayike uko tubyita abakristo b'abalayike barashobora kuzokibandanya ntibakirohera uburyo rero icyo twebwe twavuyemo gusa ni icyo gikorwa cya gatatu cy'abasaseredoti ari igikorwa kidasanzwe mu butumwa bwabo twarinze kubahera uruhusha kandi kugira ngo tubahe urwo ruhusha twabanje kugiranira convention amasezerano n'abo bo muri seni ni ukuvuga komisiyo electorale nationale independante tukabanza kugiranira amasezerano kugira ngo tubamenyeshe igihe abasaseredoti novuga recondition abasaseredoti bashobora kubandanya icyo gikorwa na recondition ziramutse zishitse bataba bagishoboye kubandanya icyo gikorwa rero ntibinyuranye kuko twe tubandanya twemera yuko amatora ariyo nzira nziza iriho yo kugira ngo inzego zo muri demokarasi zisubirirwe neza tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko twabibabwiye amakuru y'uyu munsi ahanini azoba yerekeye urundi hanyuma tukaba rero muri iki gihe dufise abatumire bagiye gusesengura cyane rwose ikakwihweza iryo jambo ah, itangazo ryashikirijwe n'abasaseredoti bo mu burundi aha turi kumwe na aime pascal nduwimana mwiriwe neza ah, pascal yego natwe turabahaye namwiriwe Eh, turi kumwe kandi n'uwundi mushikanahe atavuganwe n'ubutegetsi odifax eh, ndabitoreye mwiriwe neza odifax mwiriwe cyane rwose mwiriwe neza eh, hariho abandi bashingantahe twateye akamu nibaza ko mu kanya nabo nyene bashobora kuboneka hariho eh, agaton rwasa umushikantahe agaton rwasa eka n'umushikantahe pascal nyabenda nawe nyene twamurondeye ariko ntiturababona gushika ubu barashobora ku- kwifatanya natwe muri iki kiganiro ariko imbere yo gutangura ndashaka kubwa mbere na mbere eh, umushikantahe odifax agire ico atubwiye abasenyeri barasohoye itangazo muri iryo tangazo baravuga ko bavuye eh, mu gikorwa cabo co kugira uruhara mu matora muri seni bakavuga ko ari amasezerano bari bagiranye eh, n'urwo rwego hanyuma hakaba rero babona ko hariho ibintu bitakurikije ariko hariho ikintu gihambaye cyane rwose um- musenyeri twagize ikiganiro gervais banshimiye ubusa yagarutse ko avuga cyane rwose ko inzira ya byose ari eh, amatora mu burundi akaba ateye akamo rero abakristo bose bo mu burundi kwitabira ayo matora eka akaba kandi avuga ko iyi nzira ya demokarasi ica mu matora akaba yavuze n'ikintu gihambaye cyane rwose ko haba ku mpande zose abaterana ubwoba ari u- igihe cyose bariko barabigira bobo bibaza ko bashikiriye intsinzi ariko intsinzi ngo ni u- kuba ari nko kwihenda ari bijya bita mu gifaransa illusion mushiyantahe odifax eh, ndabitoreye iciyumviro cyanyu ku byashikirijwe n'abasenyeri Ah, murakoze cyane jewe nk'uko mubizi nserukira imbono karisma kandi twame dushyira ku mugaragaro y'uko ah, i- muri ibi byose turi ko turakora byerekeye amatora ikintu kiri imbere ni uko ubuzima bw'umuntu buba bubahaye ikatihabwa rero iyo ugeze mu gihe mu gihe ubuzima bw'umuntu umenga nta kibanza bufise uca utangura kwibaza tuti mbega ah, ubu bukoko abarundi turimwo ah, tubandanira dusasira indava mbega bwo bwo ah, buriko butujana hehe igome amatora ni kimwe turayemera eh, kandi nka jewe nk'umuntu nsanzwe ndi umuvugabutumwa nibaza ko ah, iyo umaze kubona ko ibintu uko biriko biragenda biteguwe nabi na cyane cyane ko harimo n'ibintu by'igipfungu cyinshi nta muntu azi imana ashobora kubibandaniriza ko nibaza ko icyemezo abasenyeri bafashe bo mu ishengero katolika ari ukwerekana neza yuko ibintu byose bigiye birakorerwa mu gipfungu ntibikorerwa habona n'ejo n'ejo bundi atabantu bishigikira ijambo ry'imana bashobora kubishyigikira kuko ntimwibagire ko bibiri igira iti ah, ababwira abakristo ati ni mwebwe mucyo w'isi Ah, rero iyo bemeye kuba umucyo no kuvuga yuko baba bemeye ko ibikorewe mu rufuri ibikorewe ahatabona ah, ibiri ko byerekana ko atantumbero nziza bifitiye igihugu batubibandanyamo Ah, kuvuga naho yuko ba- bagiye babwiye abakristo babo bati eh, murazitaba amatora ni ukuri yaba amatora ateguwe neza nta muntu n'umwe atoyitaba mugabo nibaza yuko abarundi bariko baratahura ko ah, mu gihe hari abarundi bagira ibihumbi amajana abiri bamaze kuva mu gihugu bahunga iterabwoba ryateguwe n'ubutegetsi ah, bagahunga n'icuka kibi kiri mu gihugu Ah, abandi nabo bakicwa uga- hakaba n'abantu nka batwebwe twitwa ko tutavuga rumwe na leta ah, tubayeho mu bwoba abantu binyegeje eh, zed feruze ejo bundi ahe- aherutse kwicwa uca ubona none ayo matora yoyo n'abariko bayategura bariko bategura ngo amatora azoba yahe azoshike kuki ako kamo rero katewe n'abasenyeri ku bwanyu n'abandi buvuga co kimwe ntimukemera Ah, ko tu- tutayemera ako kamo katewe n'abasenyeri ntimukemera rero akakama abasenyeri bateye ko kuva mu ko kuva mu nzego za seni n'ibiki nibaza ko ari keza mugabo eh, kwereka kuvuga bati abakristo nibaze mu matora eh, nibaza ko niba ari amatora azoba ameze neza twobwira tute bantu barazoyazamwo mugabo niba amatora ari nk'uko ari ateguwe na na, na, na seni dufise uno munsi akaba ateguwe na nkuru nziza bashaka ko nkuru nziza bamubwi- ba- ba- ba- bagira ati yatsinze amatora nibaza ko jewe ku bwanjye nobwi nta murundi n'umwe nobwira ngo nayazemo kuko kuzoba ari ububeshi hanyuma ikintu cyo kubesha mushira nahe nacyo- odifax cyo kintu- abari ku butegetsi n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi bavuga ko ah, imigambwe itavuga rumwe na leta idashaka kuja mu matora kuko ataco atabanywanyi benshi ifise ishobora gutsinda ayo matora Eh, kandi ikaba ivuga ko no mu bihumbi bibiri na cumi ata kibazo ca manda ya kabiri canke ya gatatu yariho ariko imigambwe itari mike yavuye mu matora aho mwebwe muhavuga kwiki aha birakomeye mbe nk'ubu ko zede feruzi yara- yara- yarashoye ku mugaragaro akaraswa ni- n'aba- n'abajejwe ku- gucungira ubuzima bw'abanyagihugu itohozwa Ubu none ntirahera ubu- itohozwa ubu ntirahera mu ushaka- nshingantahe odifax itohozwa ntirahera urabizi neza ndazi ko itohoza ritarahera mugabo uwabibonye neza yarabivuze uko byagenze hama amatohoza yo mu Burundi mugabo murayazi kuko ah, kuva imyaka iheze abantu bicwa ngira ngo amatohoza bamaze kumenya ni makeyi Ah, aho rero twe dufite turafise turazi neza yuko nta matohoza azigera aba kuri sede feruzi bavuge uko abamwishe aba ari bo hanyuma nibayagira naho bazoba bashaka gupfukapfuka ibyo bapfukapfuka ico kibazo turakigaruka ko ariko nashaka mbaze umushirantahe Aimé Pascal Nduwimana atubwire ukuntu yakiriye iryo jambo ry'abasenyeri cane cane ku ngingo yo kuva mu gikorwa cu- c'iyo nama nkuru y'abasenyeri eh, mu gikorwa ca seni eh, co gutunganya amatora hamwe no mu gutera kamo abarundi bose ngo bitaba amatora eka babumvisha ko amatora ariyo nzira yonyene ya demokarasi
Ah, je bwa mbere ndi umuyobozi wa minisiteri afurike do kompasiyo ni ishyirahamwe rukirisu ah, riri mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike Ah, ugerageje gusesangura ah, ijambo ryatewe eh, n'abasenyeri ba ekereziya ya katolika ah, harimo ibintu ah, ushobora kwibaza yuko harimo oh, utubazo ugerageje ukagicarira hariho ibintu Eh, uvuze yuko eh, uteye akamo eh, abari muri uyu mugwi utegura amatora wari kurafashanya na seni ukavuga eh, uravye ibanga ryabo bari nabo ntungene bari barizewe na seni eh, nk'abapadiri nk'abantu basenga imana bazi yuko eh, bajejwe eh, kunywanisha abantu bose bakubahiriza abantu bose bari barizigiwe nk'abantu vy'ukuri imana yatoranije kandi tuzi yuko ico eh, bazotubwira azoba ari ikintu ciza ariko eh, uciye wungikanyamwo eh, ukavuga yuko ngo ibikorwa bariko barakora n'ibango bajanye eh, urashobora kwibaza ah, nubwo yashikirije avuga ngo eh, amatora adateguwe neza hariho ngo kondisiyo bari barahanye eh, na wa mugwiseni hanyuma ugasubira ugatera akamo eh, abakirisu bati muritaba amatora turemera amatora ko ariwo eh, ko ariyo nzira yo gushiraho ubutegetsi mugabo banje no gukurayo abantu banyu urashobora kwiyumvira ah, turamenyereye abarundi turamenyereye abantu eh, baravuga ikintu n'igi- n'igihushane cyabo mugabo gusa twebwe twashimye eh, ko bavuze bati abakirisu eh, bazokwitaba amatora kuko ariyo nzira eh, yo gushiraho eh, abategeka ariko rero eh, reka turindire kuko oh, haracari kare eh, burya ijambo nk'irinye baba bararyitondeye baba barariteguye kuko mw'iyi minsi iheze bari basavye bati turasavye leta ntiyongere ikiringo mbere baravuga bati kugeza itariki ya cumi n'andwi kuno kwezi batarongera ikiringo eh, abapadiri bacu bari mu masepi no mu masesi tu- ati tuzobakuramwo eh, ntihatevye akanya
kubwawe kubwawe mushikana Aimé Pascal Aimé Pascal iki ikintu mwibaza cyo catumye nkuko mubivuze haba ingingo yo gutera kamo barundi baje mu matora ikani ingingo yo kubas- eh, yo gukura umurwi eh, wabo intumwa eh, zofashije mu gikorwa cyo gutunganya amatora ikintu mwibaza ko cyo bacatumye haba izo ngingo zibiri zisa n'izidahuye cyane gose ni iki Eh, mu nyamakuru ibyonyo urumva ko harimo ibintu by'inkinamico eh, ni nka kumwe wavuga uti niteguriye ubukwe niteguriye kuzorongora hanyuma ugaca uvuga uti ndemera kuzosaba umugeni ariko sinemera ko nzomurongora urumva haba harimwo utubazo baremeye ko bazokwitaba amatora mugabo ba- baremeye ko bakuramwo abantu babo uriko urasesangura iryo jambo urumva ko harimo ibintu biri filozofike eh, bisaba yuko umuntu abanza akabikenguza Ah, kuko ibyo bije mu gihe bari barasizeho iminsi yo kwiyamamaza ah, ryari itegeko ryari ryarahagiye eh, turibaza igituma ah, iyi ngingo ifashwe eh, kandi bari barasizeho igihe bari barasabye ko boshyiraho ikindi kiringo ngo abatarose akanya ngo biyamamaze ariko ariko mushanaye Aimé Pasca- Pascal abaseserodoti bashize ahabona ko inzira yonyene ya demokrasi ari amatora kandi bakavuga ko abantu bose bagira imigumuko imyiyerekano canke aba aba- batyoza agateka kabagira imyiyerekano bose baba ariko barihenda bibaza ko bafite insinzi kandi insinzi iri mu biganiro iryo jambo ntiyumva ko ko ritomoye iryo jambo riratomoye cyane kandi tumaze iminsi tubona leta muri menibe iriko irayaga eh, n'abateguye iyi myiyerekano aka kajagari kandi eh, bara- bara- baratumenyesheje yuko eh, ibiganiro ko ari byiza cyane mbere ejo umushikiranganji w'intwaro yo hagati yari yabwiye abarundi ati turashobora kuzobaha icyavuyemwo ibiganiro turabona ko ari byiza rero turiyumvira igituma bace babikwakwanya mu kanya isase atakirava ngo no eh, n'ibiganiro bya bya menibe na ya ntumwa ya oni eh, aho honyine ho hari utubazo ku barundi ku bari mw'aya matora umuntu ashobora no kwibaza Ego me- eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ko nashaka mbaze n'umucantaye aime pascal nduwimana agira icyo avuze eh, ku cimburo cyashikirijwe na- n'abasenyeri bavuga ko mu gihe cose abanyamigambwe canke aba- abarundi muri rus- rusange abantu bose batora batagiye gutora baca basanga batorewe n'abantu badashira imbere ivyiyumviro vyabo ivyo bibazo mu- bivuga ko iki mushiyantahe Aimé Pascal kwicara hamwe niyo ntumbero leta ah, yamye ifata kuko ndazi yuko umugwiseni eh, kuva no mu ntango barategekanya ibiganiro twarabihuriramo n'uyu wo nyarongoye imbono ah, kandi nta ntambwe n'imwe eh, seni yatera idahujije abaserukira ibi bihugu byabo abadufasha muri iyi porosesisi y'amatora ah, igahamagara abanyamasengero abanyamigambwe n'abari eh, mu mi- mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ibyo rero eh, twebwe turabishima kuko eh, niyo ngendo seni ya- yamye ikora niyo ngendo leta ah, yamye ifata ah, kuva iyi myaka yose uko twagiye turahura n'u- n'u- n'utubazo twarayaga bak- bakayaga Eh, ikibazo kimwe avuze ati ni ibice mirongo itandatu ku ijana bya ekereziya katolika ibyo ni byo koko ntiyabeshe mugabo eh, ni ukuraba abari muri mwaya matora harimo abakatolika harimo abanywanyi babo nabo barakwiye kwicara bakaraba ati mbega none ko twabateye akamo mugabo tukabona ah, amatora ariko arategurwa tukabona harimo ndetse n'abakandida mu bayoboke bacu nabo bagasubiza agatima inyuma ah, bakaraba ati burya natwe inzira twaba twarafashe yoba yari nziza Eh, ni ukuvuga yuko eh, iyo uri kuravugana na odifax nibyo yatubariye ko ari umunyepolitike kandi ko ari umu evangeliste avuga nk'umuntu eh, arondera amajwi eh, kandi ariko avuga ati bari baratevye ndetse mwanumvise ko yacishijemwo akajambo avuga ati amatora bari no gutera akamu n'abakirisi babo ati ntibayitabe uyu onye ugerageje kuraba yari umukandida eh, azokwitoza kuba umukuru w'igihugu ariko igihe bari ko baratanga intonde eh, z'aho bazokwitoza muramubaza afise komini imwe itarenga ni ukuvuga ko atanu umujyanama wa komini afise ni ukuvuga ko atanu umushingamateka azoronka rero kumva ko amatora ko atoba urumva ko ataco ana- yitezemwo azokuramwo Ico ni ca kibazo- abantu twumva ko twotahura ko twomenya ni umuntu atabanywanyi afise amatora aba cyangwa ataba wewe turazi ko atanyungu azoyakuramo iyumvira umuntu ariko arashaka kuzorongora igihugu akaba ataparuvenye basi no, no kuronka intara nimwe akaba afise ikomini imwe muravyumva namwe Ego, ganyakubahwa me- yuko hariho inkinamico hariho ibintu Reka- abantu abantu twumva ko twotahura ko twotegera abadashaka amatora impamvu yabo uravye ingene biyandikishije uravye abanywanyi babo uravye n'ubushobozi bwabo ariko aravuga ivyo rero ni ngombwa ko tumutahura afise ikomini imwe Eh, odifax eh, ayo makuru avuga ko atabanywanyi mufise amatora atabaye eh, vyo bari vyiza kuri mwebwe nk'uko bikunda kuregwa ibirego bikunda gushikirizwa n'abari ku butegetsi ivyo nivyo muri mwebwe murafise abanywanyi nababwira yuko amatora abaye ibyo bari ibintu byiza cyane rwose kuko ntitwibagire yuko mu nzira ya demokarasi eh, naho ugiye mu matora ushobora gutsinda cyangwa ugatsindwa niyo utsinzwe si ukuvuga yuko eh, ubuzima buba buhagaze ubuzima burabandanya ariko hariho icyo ni ukwita eh, ya kintu abantu birengagiza ni ukuri eh, hano ndumva eh, ibiriko biravugwa iyo amatora agenda gutegura ategurwa neza ntitwibagire mu bihumbi bibiri na cumi mu bihumbi bibiri na cumi y'uko n'abayagiyemwo hahagurutse hakava impari nyinshi habaye ubusuma habaye um, mbere n'abantu bagakubitaho bakicwa ikibi igihambaye muri ibi uh, se ni nk'umugwi utegura amatora baragerageje sinovuga yuko batagerageje guhuza abantu eh, birash- bira- ah, bi- rimwe na rimwe mugabo abantu barinze gusemerera ariko nuko guhuza abantu no kubwira yuko niba hari abantu biyandikishije ibihumbi bitanu n'amajana abiri senika nka gutanga lisite z'abo bantu ngo tubashyire mu butungane kubera iki babikoze Mbe urazi abantu ba ibihumbi bitanu n'amajana abiri biyandikishije inshuro zitandatu zitandatu umunani ni ukuvuga amakomine nk'abiri mu matora umuntu yamaze kukwiba amakomine abiri aba yakwibye kandi uratsindwa ibyo ni bisanzwe ariko igihambaye ni iki igihambaye ni uko ahaba amatora atuma igihugu cogorora aha nashaka namuvunira akagohe eh, uyu ariko aravuga ingene seni yabitunganije none ushaka uvuge yuko amahanga yose yagize ati seni turabona yuko ibintu bitari kubigenda neza mu- mu ngene bitunganije reka n- n'imfashanyo twari twemeye turayihagaritse ni ukuvuga ko abo bantu banye- banga uburundi Eh, mu nshinganahe- Bamaze mu- imyaka n'imyaka o- o- bafashe uburundi ushikana nayo Ni ukuvuga difax watanze hari ibikorwa akarorero byinshi watanze akarorero k'amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi mukaba mutanze kandi akarorero k'amakungu amakungu mu bihumbi bibiri na cumi yavuze ko amatora yari yagenze neza ariko nticabuje ko imigambwe iva mu matora ico ntigishobora kuba ari nk'icitwazo nk'uko abatavuga rumwe na leta bakunda ku- ku- kubirega imigambwe itavuga rumwe na leta kirashobora kuba ari icitwazo mugabo reka dufate data wanje ko bari bemeye ko amatora atege atunganijwe neza mu bihumbi bibiri na cumi ubu nabo bakaba bagize bati turabona hari igipfungu cyinshi n'imfashanyo twari twemeye turayihagaritse ni ukuvuga rero yuko hariho byinshi bikeneye guhindurwa aho rero seni niyo ikubita agashi eka na leta ya nkuru nziza bariko barafashanya babone yuko ibintu uko amatora yabo yatunganijwe atari amatora nyakuri mbega reka nguhe nk'urugero mbe amatora wowe uriko urakora muri kino gihugu alexis nduhije ntaba ari mu ibara amatora nyabaki amatora wowe uriko urakora nyangoma ntaba ari mu ibara amatora nyabaki amatora wowe uriko urakora muri kino gihugu um, ujeje umugambwe mrc uh, rurenza ngemero ntaba arimo tuzi ibintu ariko arakora vyerekeye eh, iterambere mu gihugu Egome, Ibara amatora eh, nyabaki mu mu kiganiro musenyeri gerve bashimiye ubusa yaduhaye yavuze ko muri iki gihe abarundi bariko barasamazwa n'ukuntu kenshi na kenshi bicarira inkurikizi ikibazo aho kuja ku muzi w'ico kibazo mbega ibiriko biraba mu Burundi ubu ntishobora kuba ari ingaruka yo mu bihumbi bibiri na cumi aho imigambwe ikomeye yari ifise abanywanyi itagiye mu matora
Eh, ibyo byose eh, mu bihumbi bibiri na cumi harabaye ikintu hajya gihambaye ikintu cyabaye gihambaye cya mbere ni iki ni uko ah, umwe mu bantu bahari bahagarariye senderi yari akomeye manase yaravuye baravuga ati twebwe mu bihumbi bibiri na cumi ni uko ukuntu amatora yibwe byagenze uku n'uku seni njyewe narabandikiye ndababwira seni kubera icyo mutafatiye ku bintu manase yavuze kandi mwari muzi yuko yari umuntu agira kabiri mu mugambwe sendedefudede mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi ngo mubikorere ko mugire mu- mu- murondere mbega aba bintu avuga ko amatora yibwe byoba ari byo murabe ko hari icyabaye seni ntibashatse kubyumviriza ubu rero abo bari ngaho mu bihumbi bibiri na cumi n'ubu nibo bahari nibo nibo bahari mu gutunganya amatora ikindi cyabaye mu bihumbi bibiri na cumi amatora aheze jewe mvuka muri bujumbura sendede fdd bagiye inyuma y'abantu bitona aba fnr harapfa abantu batari bake muri bujumbura Ego bede, Urumva ndabona abantu ndabona bicara.
umushiyantahe ndabona umushiyantahe eh, eh, Aimé Pascal eh, Nduwimana yagarutse nashaka nako ndamubaza ikibazo gihe telefone itari kwirakora ikibazo kimubaza niba gutunganya amatora muri iki gihe hariho abashingantahe bita ko bafise eh, abanywanyi batari bake eh, bari hanze y'igihugu ayo matora ashobora kwemerwa na bose umushiyantahe Aimé Pascal mu gihe hari abanyapolitike bavuga ko nabo nyine bafise abanywanyi batari bake bari hanze badashobora kugira ibikorwa byo kwiyamamaza
we eh, twebwe mwaya manama ni ukuri biriko birambabaza cyane turiko tuganira n'umuntu avuze ku iradiyo ko ari umuvugabutumwa adashobora no kuvuga ukuri kuko eh, aya matora barateye akamo abantu bose bari hanze ko bohunguka Ah, abo bantu ariko aravuga bose baraporeje amakandidatire yabo muri seni rero i- ikidutangaza ah, ni uko ah, bamenyesha yuko imigambwe yabo ikoze n'amakoraniro ikabatanga nk'abakandida bakatwara ah, n'ibibaranga muri seni hanyuma ntihagire umuntu avuga ko yo kwitaba ano matora ibyo birantangaza cyane Ah, ah, kandi ahejeje no kubesha cyane ah, nk'umuntu avuga ko asenga imana avuga ko manase ah, yuko ngo yatangaje ko amatora yibwe aribagiye impamvu z'iryo jambo ariko mbere yaravuze no ku maradiyo byaraciyemo uyu manase avuga yuko amatora ngo yagenze neza avuga yuko igihe ngo eh, batangura ngo iyi migambwe bahiganwa batanguye ngo kuvuga ko ngo umukuru ngo w'igihugu ngo yitogeje bazomutwara ngo ngo mumbanike ko aribyo ngo byatumye ahubwo abantu ngo bamukunda manase yavuze i- ijambo yuko ngo amatora yibwe ari uko agiraniye ibibazo no mu mugambwe wiwe Ni- nico gituma birakwiye ko ko tuza turasubira inyuma eh, tukamenya ukuri ak- apana yuko ah, tuvuga ibintu byo kubesha ariko aravuga yuko ah, ngo amatora ntashobora kuba ah, sinduije atarimwo gwasa atarimwo eh, nyangoma atarimwo ba nyakubahwa twebwe twarabirabiye hafi cyane barabateye akamo bati nimuhunguke ah, turagomba amatora kwajamwo abantu bose Ah, rero ibyo bintu ariko aravuga ah, ni ibintu gusa ah, byo kudendekeranya aronke insiguro ariko avuga ngo amatora ngo ya demiri disi yaribwe aribagiye yuko n'urongoye ishyirahamwe oni yasitse ngaha anya akavuga ati amatora yatunganijwe neza imigwi idaharanira ibyicaro bya politike iremeza ko amatora ko yagenze neza amaradiyo aravuga ko amatora ko yari meza cyane n'abakatolika imigwi yabo baravuga ko amatora ko yari meza cyane no gushika n'ubu baravuze bati duha ibyemezo bitwemeza ko amatora yibwe icyo cyemezo n'ubu ntacyo turaronka nagomba nsabe odifakise nk'umuntu asenga imana ni ukuri arondera ubutegetsi abanje no kwiyumvira ko imana imwumva irumva ibyo avuga irumva ukuri kwiwe twebwe turifuza ko rwasaja mw'aya matora none nawe ko ari no ko atahunze icyamubujije ko ajya mw'aya matora coba ari iki ipd iri ngaha hariho ikibiri kiri ngaha uyu ntibantunganya ari ngaha uyu domisiyani ari ngaha jaminani ari ngaha nimwumvire ariko ariko baravuga ko kuja kwiyamamaza ari ingorabahizi kubesha amakungu mu nshingantahe mu- ibyo si byo na gatoya mu nshingantahe Aimé Pascal bavuga ko kuja kwiyamamaza ata mutekano wabo wowe uhari ico kibazo co mu kivuga ku iki?
ndi nyene leta yarashikirije itangazo ivuga yuko igomba gucungera umutekano bihagije y'abazokwiyamamaza kandi umutekano ibice birenga mirongo icenda na cenda kwijana nta nkoho ziri nta ntambara iri mu mu nta ngwara nta mabombe nta bariko baratotezwa umutekano urakwiye nicyo urumva kinatubabaza mu gihe baza baravuga ibintu badafitiye ivyemezo kandi twagomba tubabwire ba nyakubahwa ibi biriko biraba muri karite z'ahanyu bujumbura nimuze muribanda no ku zindi ntara mwumve ibi bimeze gute hariho umutekano nta mutekano uhari none ko fnr ya- y'uyu jake ariko ariyamamaza none nawe ko ataricwa ipronako bataricwa kopa ko itaricwa cndd fdd ko itaricwa barafise izindi mpamvu zo gutinya amatora twebwe twaragiye tura- tu- tu- turaraba ibintu byabo bari biteze yuko haba za ntwaro ufata kibanza kuko barabiteguye kera bati Ego me- tuganire icyo kandi kibazo- amatora ntabe muribuka untunge gatoya yuko hariho umwe umwe bari kumwe yanandikiye na oni ngo narungike inteko ngo mpuzamakungu nta matora ashoboka hagisigaye imyaka ibiri hariho icyo bariko barategura ibyo si byo rero bira- ni ukuvuga ko ko byabataye kuba amazi ibyo baziga si byo barose baravuga bati ntacyo tuhanoba ibyo ni bimwe tu- tuvuga ngo urupfu n'imfani birajana Ego me- tukavuga tuti amahirwe ariho nibaze baniyamamaze natwe tubafashe tubwire leta tuti umutekano wabo ucungerwe neza nkamwe nihagira ikiba tuzofatikanya nabo